Iyi mwumva ni radiyo ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tanga ishaka ataramije ibiganiro vyo kuri ino saha kaze mwese iyo ngingo rero yafashwe uburundi ntiburaba kuko eh, uburundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki mirongo ibiri n'indwi iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki mirongo ibiri na zitanu ariko uburundi bugeze buyimenya uyu ni Aime Laurentine Kanyana umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Burundi avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ejo ku munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza amanza gutangura itohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abanyeshuri bahora biga kaminuza Jomo Kenyatta yakorera i Kigali batangajwe n'ingingo yavuye mu biganiro vyabaye hagati y'ikigo cabo n'inama nkuru y'amashure mu Rwanda izo zose hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze mwese mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu aloise bigirimana niwe yaduteguriye kandi agiye kuyadushikiriza aloise urakoze oriyana umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri kenya rayira odinga mu rugendo arimwo i washington aranegura cyane abadiplomate b'ibihugu byo mu burengero bw'isi ibyitwa ibya buraya na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abarorerezi mpuzamakungu aho yavuze ko bitwaye nabi mu matora yo muri kenya odinga yagize ati naje i washington n'ubu butumwa turakeneye intererano y'amareta yanyu kugira mufashe abadiplomate banyu bari i Nairobi ati abambasaderi banyu ntibashoboye guhagarika uruhagarara icyo bakoze kwabaye ukongereza ingorane harimo n'abarorerezi barimwo hamwe n'abanyafurika ku bwa odinga kenya kibandanya cinjira mu butegetsi bw'igikenye ati kandi benshi baribaza igituma ibihugu vyiyita ko bifise uburambe muri demokarasi ataco biriko birafasha igihugu ca kenya leta z'ubumwe za amerika zatangaje ejo kuwa kane ko zagabye igitero ku barwanyi ba al shababu begamiye umuhari w'iterabwoba wa al qaida bica intagondwa nyinshi icyo gitero cyabaye mu masaha y'icenda mu masaha yo muri somaliya ku birometero ijana na mirongo itandatu mu burengero bwa mogadisho amerika yagikoranye n'abasirikare ba leta ya somaliya nk'uko umukuru arongoye africome ni inteko za leta z'ubumwe za amerika ziri muri afurika abivuga avuga ko igisirikare cya amerika kizobandanya gukoresha uburyo bwose gifise kugira kirwanye iterabwoba na cane cane mu gutera ibibanza al-shababu igiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ubwihisho bwabo muri somaliya mu karere hamwe no ku isi uwahoze ari umukuru w'ibiro vya gisirikare muri sudani y'epfo general paul malonge yari amaze amezi arenga atandatu afungishijwe ic'amaso na leta mu rugo rwiwe ijuba kuva kuri wa kane ari idegemvya umutambukanyi wiwe risi ayake yabwiye ijwi rya amerika ko malonge yemerewe kuja kwisuzumisha amagara mu bihugu vyo mu buseruko bwa afurika mu misi heze niho ibiduga vy'intambara hamwe n'abasirikare barungitswe mw'ibarabara rigana ku rugo rwiwe ijuba inyuma yaho yankiye gukurikiza itegeko ryavuye kwa perezida ryamusaba gutanga abasirikare mirongo itatu bamucungerera ubuzima imibonano igamije kumvikanisha melonge na leta ya perezida uh, kir imaze indwi itangwi ambasade ya leta z'ubumwe za amerika ijuba yarashize amakuru ku rubuga rwayo rwa interinete ku munsi wa mbere igabisha abanyamerika kwirinda kuja mu bice vyakwiragwijwemwo abasirikare kugira ntibahure n'ingorane umuyobozi mukuru w'igisata ca onu kigenzura ibirwanisho ruhonyanganda yukiya amano kuri uyu wa kane aho yari i new york yongeye kumvisha ambasaderi wa amerika muri oni niki hari ko igihugu cya irani cyubahiriza neza amasezerano akibuza gukora ibirwanisho vya nikeleyere cumvikanywe ko n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bubaye ubugira kabiri abo bategetsi bahura ubwa mbere babonaniye vienne muri autriche mu mpera z'ukwezi k'umunani igihe niki hari yari eh, yagendeye ku cicaro c'ico gisata kiri kuri icyo kibazo nyine cy'amasezerano ya nikeleyere na Iran inyuma y'urwo rugendo perezida Donald Trump wa Amerika mu kwezi kwa cumi guheze yaciye afata ingingo yo kutongera kwemeza ko Iran yubahiriza ayo masezerano ingingo yaciye irungikirwa inama nshingamateka ya Amerika nayo ikazoraba ko bikenewe ko ibihano byari byafatiwe ico gihugu bisubizwaho Yukiya Amano yongeye gusubiriramwo uwo mudiplomate wa Amerika ko gushika ubu igisata cawo ntikigenzura ibice byose vya Irani coba gikeka ko bikoregwamwe ivyo bigwanisha uruhonyanganda mu mpera z'ukwezi rero kwa munani nikihari yari yasavye ko ibikorwa vyo kugenzura bikomeza bikomezwa cyane akanegura ko bidakorwa uko bikwiriye abantu barenga mirongo ijana n'abiri barahagaritswe muri arabiya sawudite ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku itegeko ry'umwami w'icyo gihugu mu isekeza ryo kurwanya ingeso yo kurya ibiturire muri icyo gihugu yabaye ndanse abategetsi b'icyo gihugu batangaje ibyo kuwa kane ko abo bafashe barimwo abatwara intara abashikiranganji hamwe n'abikorera utwabo abamaze gutumwa ko n'ubutungane bose hamwe ni amajana abiri n'umunani gushika ubu nk'uko bitanga bitangazwa n'ubutungane bw'icyo gihugu amafaranga arenga ku miliyaridi ijana z'amadolari niyo yanyurujwe mu kiringo cy'imyaka irenga cumi abategetsi baci bafata amakonte yo mu mabanki yabo bakekwa kandi n'ibyo batunze byitwa ko byavuye muri ubwo busuma bizoca bijya mu minwe ya leta ibyo bitangazwa n'ubucamanza bwa arabiya sawudite
sentare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza amanza gutangura itohoza ku byaha byakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibindi kuri iyi ngingo mugenzi wacu eloge burikaneza arabidushikiriza kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatu Bensuda umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe bwo kugurura amatohoza ku vyaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no ku bindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya mirongo ibiri na gatandatu mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi mu mwaka ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona ico gisata c'ibanze ca CPI kivuga ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi igihe ico gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na kane buyisokoramwo kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi guheze sepe isigura kandi ko ifite ububasha bwo gutohoza naho uburundi bwikuye mu masezerano y'iroma kuko ibyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa n'ayo masezerano iyo sentare ibandanya ivuga ko uburundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi imbere y'uko uburundi bwisokora muri sepeyi sepe ishikiriza kandi ko gukorana hagati y'uburundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara ikibutsa kwizana inshingano uburundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i roma igisata c'ibanze ca gatatu ca CPI kimenyesha ko ivyemezo vyazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimwo ivyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ivyaha vy'agahomerabunwa vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva kw'itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'Uburundi bikozwe n'abarundi muri vyo ico gisata kidondagura ubwicanyi ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije ukubaboreza igufa ukubanyuruza ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe n'ihamwa sepe ivuga ko abantu igihumbi n'amajana abiri baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi baborezwa igufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku majana baburiwe irengero hagati y'uko kwezi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ukwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo sentare iharura abarundi bahunze igihugu ko ari ibihumbi amajana ane na cumi na batatu n'amajana ane na mirongo icenda abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta aha havugwa cane cane igipolisi iperereza bimwe mu bisata vy'igisirikare vyoba bikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi umukuru wa sepeyi ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi vyaha vyadondaguwe gusa afatiye ku vyemezo ashobora no gutohoza ku bindi vyaha nka jenoside n'ivyaha vyo mu ntambara mu gihe atoja hanze y'ivyo yemerewe umuvugizi wa leta y'uburundi philippe nzobona riba yabwiye ijwi rya amerika ko leta itaramenyeshwa iyi ngingo ariko yongerako ko leta y'uburundi itazokorana na sepeyi kuko atabucuti bigifitaniye nzobona riba anasanga abacamanza bafashe iyi ngingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa sepeyi ashobora gukora amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha asozera avuga ko ari ibimaramare vyabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigovyora bitewe n'uko bahonyanze amategeko menshi rwose harimwo kutigera bagisha inama uburundi mu vyo bateguye byose eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika inyuma y'iyo ngingo eme laurentine kanyana umushikiranganji w'uburundi ajejwe ubutungane yaragize ico bivuze ko yavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije tumutega amatwi iyo ngingo ahaniniya leta y'uburundi ntiyatangaye kuko turazi yuko ni ibintu byo guca ubucacanyi bibandanye bikorwa ku burundi ku bantu badashobora kubona ko uburundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwica bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'uburundi kubusubirira mu kibanza iyo ngingo rero yafashwe uburundi ntiburaba kuko uburundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki mirongo ibiri n'indwi iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki mirongo ibiri na zitanu ariko burundi bwigeze buyimenya mwebwe mwese mudukurondera amakuru bidasanzwe muzimenya ubunyeni ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda ariko ariko iyo se turabinywe twobandanye duhungabanya abarundi iyo sentare irafite uburenganzira y'uburundi nticyemera iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ivyaha vyakozwe imbere y'uko uburundi buva muri ayo masezerano
mu gihe yari kuba yatanga ayo matohoza imbere y'uko uburundi buvamwo byari gushoboka ariko gushika itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi uburundi bukarira buvamwo iyo ngingo ntiyari bwafatwe mu gihe kuvuga yuko rero ubu unya iyo sentare ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku burundi mu gihe none mu gihe mushikiranganji akazi z'umutekano ka oni kabi ariko karitegetse nako ntabyo karategeka mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorungika abantu bajeje gutohoza ivyo vyaha mu burundi uburundi bwo vyifatamwo gute abo bofatwa nk'abaje gutera uburundi hama abarundi nabo kuva kuri ntare rugamba baragwanira igihugu buri bazokigwanira muri iki gihe ikintu uburundi bugiye gukora ni ikihe
uburundi burashikiriza aho buhagaze bugashikiriza aho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma ubandanye bwubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami hariho abantu bashaka kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza binjira mu burundi ko ari uko kwiyotsa icaha aho mubivuga kwiki amasegonda mirongo ibiri mbega iyo muri leta yaziriye habaye icyaha abarundi baraja gusaba gutohozayo ibitohoreza bo nyene ntibatiye kuba dutohoze iby'uburundi bwacu eh, mushikiranje w'urundi Aimé Laurentine Kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye radio ijwi rya Amerika tukivuga kandi kuri iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha yahaye uburenganzira abashikiriza amanza gutangura gutohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mugenzi wacu etienne karekezi yaganiriye na lambert nigarura yanonosoye amategeko mpuzamakungu ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashikirizwa amanza bakurikirana ivyaha bikomeye akaba kandi ari mu ishyirahamwe sos torture burundi yatanguye amubaza ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha tubatega amatwi ingingo ihejeje gufatwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yo gutonguza amatohoza mu burundi twebwe twayakiranye ugweze twayishimiye cyane kuko n'ingingo twari twiteze kuva kera ngira murazi yuko hari haheze hafi imyaka ibiri turiko turasaba iyo sentare ko nyabuna yotanguza amatohoza uko mu bikorwa twakoze ari ibyo kwegeranya amakuru ari ibyo kuvugana n'abantu bakorewe ibyaha bakaduha uburenganzira bwo kubaserukira byaragaragaye yuko ibyaha biriko birakorwa ari ibyaha biteye ubwoba bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha na cyane cyane mu gihe sentare zo mu gihugu zigaragara yuko zitagishoboye gukurikirana abakora ibyo byaha kubera ibibanza barimwo kubera babusunze inguvu nico gituma bigaragaye yuko tutarira busema byumvikana yuko uwo munsi twebwe tunezerewe dushimye yuko sentare mpuzamakungu ifashe ingingo ifashe ingingo ikomeye ije kubahiriza abakora ibyaha n'ubwo gukubita intare mu ruhanga abigize akagarama ruganda mu gutoteza abo bateza gukingira ariko nanone minisitiri w'ubutabera w'ubutungane w'uburundi Aimé Laurentine Kanyana atangaza ko ibyaha byakozwe byumvikana ko ari ibyaha ariko ko inkiko sentare z'uburundi zishobora kubiburanisha nta kibazo nibaza yuko yihenze kuko wewe nta n'ikindi yari kuvuga na cyane cyane ko ari we yafatiye amaboko mu mugongo ubutungane bwo mu burundi mu bisanzwe nyine rya sentare ko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko ni ukuvuga yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite ibyo nabyo ntibikiri agaseseshwa rumuri sentare zo mu burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo murazi ibintu byabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano abantu bafatwa bukeye bagatorwa ibiziga abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare ku murangizo bariva abo bose ntibigeze bakurikiranwa nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe mwumva yuko ibyo ari ukudashaka no kudashoboka hari hageze mbe nihataba hararengeranye yuko sentare ikurikira yuko ifata ikibazo mu ngiro nk'uko amategeko ashiraho sentare asanzwe abitegekanije byumvikana yuko uwo mushikiranganzi yananiwe no kureka ubutungane ngo bwigenge bukore akazi kabwo nta kindi yari gushobora kuvuga nibaza yuko umuntu yomutakura kuko ibyiwe byasenzwe nareke ubutungane mpuzamakungu bufise ububasha bukora akazi kabo metre lambert nigarura uri umwe mu bashingwamanza bari mu rugaga rw'abashingwamanza mu rwego mpuzamahanga rukukira sentare mpanabyaha mpuzamahanga none se niba uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaza gukurikirana gukora nkete mu burundi igihugu kivuze igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu mu mategeko byagenda bite mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye ubu hoho n'iyo ngingo yo gutangura amatohoza yafashwe itariki mirongo ibiri na zitanu ukwezi kw'icumi hari hagisigaye iminsi kubw'iyo iyo leta y'uburundi ive muri mu ayo masezerano byumvikana dufatiye ku ngingo ya mirongo umunani na gatandatu y'amasezerano yashyiraho iyo sentare uburundi burafise itegeko bwo kwemera mbere no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bariko baragira amatohoza mu gihe rero banse ni ukuvuga yuko bazoba barenze ingingo ya mirongo umunani na gatandatu y'ayo masezerano y'iroma ashyiraho iyo sentare ingingo uburundi bwashize ku mukono ubuzuba rero buciye mu makosa ariko naho bwo kwanka twe igihambaye bizoba bigaragaye yuko baguma bahunyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono ariko nta munsi uzokwica ibere kuko uwo munsi sentare ifashe ingingo kubera isa amakuru yose ahagije amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe yigenga amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu eh, mbere cyane cyane n'igisata ca oni cyagize amatohoza cerekanye ibyaha byakozwe ababikoze n'ingene byakozwe byumvikana yuko atana amatohoza menshi yotwara umwanya yosaba n'uko leta itegerezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko irabifise ico icokenerwa cane cyane uyu munsi tubona ni uko mu bisanzwe dufatiye kuri iyo ngingo iyo amatohoza atanguye uburundi bufise itegeko ahubwo yo guca butanga abantu bakurikiranwa kugira bitabe imbere y'intahe eh, ama sentare ntizibaburanishe eh, amaso mu yandi
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda abanyeshuri bahora biga kaminuza ya jomo kenyatta yakorera i kigali mu rwanda batangajwe n'ingingo yavuye mu biganiro byabaye hagati y'ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri makuru mu rwanda ni ingingo abanyeshuri bemeza ko atakije gukemura mu bibazo bari bafise inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi ugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga ni uko bugomba kuba online hari na option ya kabiri yo kuba wa- wajya mu kaminuza cyane cyane ko ariko gitangira uyu ni emmanuel muvunyi umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu rwanda asobanurira abanyeshuri barenga magana atatu bigaga muri kaminuza ya jomo kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe inama nkuru y'amashuri makuru mu rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa interinete ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo mu gihugu cya kenya ni imyanzuro yamaganwe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini nayirobi ku itike yacu bamwe muri twebwe minerivare twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora kubona uruhusha ku kazi ngo ujye iyo ngiyo kubona iyo tike kujyana nayirobi bamwe muri twebwe ntayo tuzabona nimba ari iyo sisitemu bahisemo ya online twebwe ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri online zihari none uyu munsi baradufosinga kuba aribyo dukora iyo ubona umuntu yishyura minerivare yiziritse umukanda yarangiza ngo ukumva ngo birakubise ngo univerisite irafunze nta mpamvu mutabimenyeshejwe urumva ko ari ibintu bibabaje cyane leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzabura uburyo bwo gukomeza amasomo ye inama nkuru y'amashuri makuru mu rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu rwanda umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake cyane cyane abafite amikoro adahagije nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza icyabayeho ni uko nagiye kuri university of kigali amasomo nasanze amwe batayigisha n'ayo bigisha ni ukuvuga ngo hano umuntu yagiye abonamo si ni ukuvuga ngo kubona inyuguti ya se hano uba watsinze kuri jomo kenyatta ariko ugiye kuri university of kigali ni ukuvuga ngo kubona inyuguti ya se bayifata nk'aho watsinzwe mu masomo icumi yose ah, cumi n'abiri nari maze kwiga ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri uh, university of kigali ni amasomo abiri yonyine ni ukuvuga ngo ubwo masters abandi biga imyaka ibiri twe tugiye kwiga imyaka ine icyongeyeho ni ukuvuga ngo aho masters ahandi bayishyura miliyoni n'ibihumbi magana cyenda ni ukuvuga ngo hano nari maze kwishyura miliyoni n'ibihumbi magana atandatu ubu ngiye gutangira kuri university of kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi magana atandatu iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu rwanda leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitange ireme ry'uburezi bunoze iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere zari zahawe amezi atandatu ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo ayo mezi ashira ntacyo zikoze leta ihitamo kuzifunga burundu nubwo habayeho ibiganiro hagati ya leta y'u rwanda abanyeshuri ndetse na kaminuza iyi kaminuza jomo kenyatta yarangije kuva mu rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tuve mu rwanda dukubiritire muri tanzania mu kwezi guheze itariki umunani byaravuzwe cyane ko leandre barampahije umushikirizamanza mukuru wa sentare y'iyungururizo y'igisagara cya bujumbura yahunze igihugu n'umuryango wiwe naho byari uko uwutwara sentare ntahinyuzwa arahakana ko uwo mucamanza atahunze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru arabidushikiriza kubw'utwara sentare ya afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu haracari byinshi byo gukorwa kugira abanyafurika baronka ubutungane bwigenga bubereye kandi bwubahiriza agateka kazina muntu avuga ko arico gituma hakoranijwe abatwara amasentare na inyuzwa abatwara amasentare y'akarere hamwe n'abashingwamanza kugira ngo bahanahane ivyumviro kucokorwa muri iyo ntumbero principal défi c'est celui de l'amélioration
ati icya mbere ni uko muri afurika ubutungane bwotera imbere hagashimikirwa ku gukorana n'inzego zindi z'ubutungane mu karere hamwe no ku rwego mpuzamakungu aho hose ni kugira amasentare hamwe n'abacamanza barushirizeho kurwanya ukudahana ibyaha hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu la protection des droits de l'homme sur le continent nashimikira ku gukorana n'amasentare mpuzamakungu hari ibihugu bimwe bimwe bibandanya kwikura muri ayo masentare akarorero n'uburundi buheruka gukura akarenge muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi ubutwara sentare ntayinyuzwa y'uburundi arahumuriza ko naho iyo ngingo yafashwe atawushira agati mu ryinyo francois nkezabahizi avuga ko sentare z'igihugu zifise ububasha bwo gufata no guhana abakora ibyaha bose umuco ahubwo ni uko burundi bwikwiye kandi buca imanza zimeze neza kandi zikwije zisa kanovera ndetse n'izindi sentare zo mu bindi bihugu zikatwisunga zikisunga ingingo kuko turashobora kwemeza neza yuko mu burundi ibyaha bikozwe ibihanwa sentare z'uburundi zirikwiye ziraca imanza uwakoze icyaha wese agakurikiranwa ku rugero rwikwiye twebwe biradushimisha cyane kandi n'amakungu na cyane cyane muri afurika arabona yuko twebwe twikwiye kandi duca imanza zibereye utwara sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu asanga inzitizi zikibangamiye cyane ubwigenge bw'ubutungane ari uguhabwa amategeko n'amareta hamwe n'ibiturire toujours est-il qu'il faut souligner que le, la justice doit être indépendante
ubutungane hamwe n'abacamanza bibwirizwa kwigenga kugira ngo bakore akazi kabo neza badatamitswe ijambo n'amareta cyangwa ngo bahabwe ibiturire bace izangondagonde nicyo gituma habwirizwa gukorwa ibishoboka byose kugira ngo inzitizi zose zihave maze ubutungane bukore akazi kabwo ataho buhengamiye aho ubutwara sentare ntayinyuzwa mu burundi avuga ko igihugu ciwe kigwanya rwose ibiturire cyane cyane mu butungane ivyo vyovyo haba ari muri afurika haba ari mu gihugu cose hirya hose amaradiyo nk'uko muma mubishikiriza n'abandi bakabishikiriza twumva yuko ibiturire hari vya hose kw'isi yose ariko na cane cane nko mu burundi twebwe hariho inzego zihasha gose ico giturire hariho sentare yikwiye yonyene ngira ngo zoronka n'akanya ko kubishikiriza ngaha yuko kuri vyose ntitugisangiye n'ibindi bihugu vyose twebwe ako o ni akantu twisangije kandi tubona yuko tukeretse n'abandi bo mu bindi bihugu bya afurika babona yuko bogwanya igiturire bikwiye iyo nama rukokoma yo guteza imbere ubucamanza izomara iminsi itatu bitekanijwe ko ibizovamwo bizoshikirizwa ishami ry'ubumwe bwa afurika iryo shirame naryo rizoca ribiha abakuru b'ibihugu byose kugira ngo inzego z'ubucamanza zibyisunge mu gutunganiriza abanyagihugu pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na mugenzi wacu aloise bigirimana ndabifurije umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.